uracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza ni tomasi kamirindi amakuru ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ni kuri interineti voa radiyo yacu akadomo komu kuri fesibuke radiyo yacu voa ku maradiyo yanyu ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi umwana wese atanga amafaranga igihumbi n'amajana atatu biratuma abana benshi bahera ishuri iyo bariko bariga nka diregiteri umuyobozi ariko arishyuza umwarimu uhageze gahembwe usanga hariho umwana aca yigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi we atayarose ngo aza yitwajije uyu ni mediatrice ndereyimana uyobora komite nshingwamashuri ku ishuri shingiro rya gako mu ntara ya bubanza mu burundi izindi ngingo z'ingenzi z'amakuru yo mu burundi ni urubanza rw'abasirikare babiri bari mu baregwa igitero imukoni mu mujyi wa muyinga n'ibyiringiro by'impunzi z'abarundi ku biganiro bya politiki bizatangira ku wa mbere arusha muri tanzania abigisha ntibahagije mu ntara ya bubanza harabura abandi magana atatu kugira ngo amashuri shingiro abone abigisha bakwiye ni inkuru ya evariste nziko banyanywa
intara ya bubanza ni imwe mu ntara zifise ubukene bw'abigisha mu mashuri nshingiro buramatari w'iyo ntara yemeza ko abajejwe intwaro n'indero batarindiriye ko abanyeshuri birigwa ataco bahaye amaboko tarsise niyo ngabo avuga ko bafashe iya mbere mu gushira ku kivi abakorerabushake kuko vyibonekeje ko abigisha bakenewe ari umurengera ico kibazo tumaze iminsi tukizi kandi tugikurikirana ni naho twatumye ba musitanteri kutwegeraniriza ibiharuro vy'abakorerabushake bari mu makomine yabo uno munsi rero babiduhaye vy'ukuri twasanze ari ibiharuro novuga ntibiri hejuru cane ku buryo twasanze bashika amajana atatu na cumi n'umunani mu makomine yose abo bakorerabushake bafise agashiru kabute bahabwa buri kwezi canke buri mezi abiri kuri buri munyeshure ivyo vyafunditswe mu manama y'abagize amakomite nshingwashure n'abajeje intwaro mu minsi iheze sindatunga daniyeli arongoye umutumba wa masha wa komine mpanda yabwijwe rya amerika kubukene buriko buratuma uwo mugambi ucumbagira abavyeyi barakoranye komite y'abavyeyi n'abavyeyi bakoranye bahuje yuko umubyeyi wese yotanga amajana atanu kugira ngo abigisha b'abakorerabushake bakora igikorwa haboneka agasabune babaha kandi kimaze gushingwa abavyeyi bamwe barabikoze barayatanga abandi nabo bakavuga ko bari mu bukene ugasanga abo bakorerabushake turaronsera agasabune kabo ku kwezi kumwe canke abiri ukundi bakabura baragera ahantu babona rero ko batubandanya bakora kubera ko babona ako gasabune kataboneka neza n'abigisha bararaba ati tugumye tubakoresha bataronka ako gasabune kabo hava bibazanira ingorane babanza bararindira agashirukabute kabo bakorerabushake karatandukanye bivana n'ishure ku ishure shingiro rya gako muri komine nyene ya mpanda hashinzwe amafaranga igihumbi n'amajana atatu y'amarundi kuri buri munyeshure ndereyimana mediatrice arongoye komite nshingwashure ku ishure shingiro rya gako avuga ko intererano zisabwa abavyeyi b'abanyeshure zituma abana baheba amashure twebwe ukuntu bimeze abakutsa kivi dufise umwana wese atanga amafaranga igihumbi n'amajana atatu kuvuga ku mwaka uca tugwiza ukaca wumva umwana wese azoshobora gutanga nitwe tubihembera n'abakutsa kivi biratuma abana benshi baheba ishuri iyo bariko bariga nka diregiteri umuyobozi ariko arishyuza umwarimu uhageze gahembwe usanga hariho umwana aca yigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi we atayarose ngo aza yitwajije bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shuri shingiro rya gako basaba leta kubaronsa abigisha bukuru misheri wo ku mutumba gako wa kabiri abona ko kubasaba amafaranga yo guha abakorerabushake biza bisongera isibe ubukene bubugarije muri kino gihe uburabye hagati mu gihugu n'abantu b'abanyagihugu bakenye cyane amafaranga rero ukora bavuga ngo ufise nk'abana batatu canke batanu bakaca bagutumira rimwe mu kwezi amafaranga n'ivyo ushoboye kubarondera kugira ngo bafungure uca usanga atavyoronka henshi banka kwiga kubera izo mvo z'amafaranga twasaba leta rero ko yodufasha bakabigisha nk'uko bavuze ko babigisha ku buntu bakabigisha ku buntu ico nico dusaba buramatari w'intara bubanza anarongoye umurwi ujejwe indero muri iyo ntara aratahura ubukene abarongoye barimwo asigura ko utwo twigoro dusabwa abavyeyi ari ifatakibanza co kimwe n'abatwara Tarsise niyo ngabo nabo nyene asaba leta y'u Burundi gutanga akazi mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'abigisha ariko twe turasaba byo kuri ubushikiranganji hariho abarimu benshi bavuye ku kazi urabakukurutse urabitavye imana urabagiye mu bundi buzi urabagiye mu bihugu vyo hanze abo bantu basi badukundire babasubirize kugira ngo abo bakorerabushake bashobore kugabanuka ni naho vy'ukuri n'indero yogarukana akanovera kuri ubwo bukene bw'abigisha buvugwa mu gihugu ubujejwe umurwi wo gukwiragiza abigisha aho batari aratanga ihumure n'aho adatanga ibitigiri victor ndabaniwe aremeza ko leta ibicishije ku bushikiranganji bw'indero n'inyigisho igiye gutanga akazi ku bigisha mu minsi iri imbere by'ukuri biraboneka neza ko ari amashure nubwo twakwiragiza abigisha atashoboye gushikirwa kandi niyo rero ubu afise amahirwe yo guca aronka abigisha bashasha mu bo twiteze leta igiye kuzotanga ku bushikiranganji urabona ko itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ryimirije kwigwa n'inama nshingamateka hano tuba dusumira aho harimo ibitigiri bikeya by'abigisha bazohabwa akazi ndetse hakaba harimo n'ababigisha bavuye mu kazi ku mvo zitandukanye bo muri iyi minsi batarasubirizwa abo rero hageze kubasubiriza abo bashasha hageze kubaha akazi bazoheza bace bagenda kuri ayo mashure atageze ashikirwa ngo aronke abigisha ba erodeploye ivyo biruko mu gihe igice ca mbere c'umwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani gisigaje iminsi mikeyi kugira kirangire ni mu gihe hari amashure yo mu ntara zitandukanye kuko amakuru ava mu biro vy'indero muri izo ntara bivuga atamwigisha n'umwe afise kiretse abayobozi bonyene mu ntara bubanza evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
evariste urakoze reka noneho duhamagare jean bosco ndarurinze atubwire iby'uru rubanza rwo muri sentare isubiramwo ya ngozi yanse kurekura abasirikare babiri bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga bari mu bagirizwa guhungabanya umutekano ku nkambi ya gisirikare ya mukoni mu gisagara cya muyinga sentare isubiramwo ya ngozi rero yavuze ko nta bubasha ifite muri uru rubanza rw'aba basirikare babiri bosco
intwazangabo nimubona muyize n'igisongerezi nizigimana antoine nibo bari bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga bari mu mugwi wa kabiri w'abasirikare bafashwe bagirizwa ko bafashije umugwi w'abafashwe ubwa mbere bagirizwa igitero cabaye ku ikambi y'abasirikare ya mukoni mu kwezi kwa mbere mu gisagara ca muyinga mu ntara y'icesi heruka abagirizwa bose ibijanye no guhungabanya umutekano ico gihe ntibaburanishijwe mw'idonido impare zaciye zivyuka hagati y'abashingwamanza babunganira n'umushikirizamanza mukuru izo mpare zari zihagaze ahanini kuri abo basirikare babiri bagumye bafunzwe kandi bareze ku caha bagirizwa bisunze ingingo y'amajana abiri na gatatu y'igitabo mpanavyaha abashingwamanza bagirije umushikirizamanza mukuru ko yahonyanze amategeko mu kubandanya abafunze iyo ngingo bisunga ivuga ko uweze icaha muri sentare ya mbere acarekugwa iyo ngingo ibandanya ivuga ko bishitse uweze icyaha akungururizwa aheza akabura nayidegemvya kiretse iyo afise ikindi cyaha akurikiranwako mu ntara iheruka ku munsi wa kane uheze umushikirizamanza yahagaze ahanini ku mutekano w'igihugu no ku mutekano wabo bagumye bafunzwe barejejwe ubwabo abashingwamanza na sentare ubwayo bari basavye umushikirizamanza mukuru gutanga imvo yatumye abagumiza mw'ibohero yisunze itegeko umushikirizamanza mukuru yari yamenyeje ko imvu ihari mugabo ko adashima kuyishikiriza niko gusaba sentare ko yofata ingingo ibona ko ibereye niho sentare yaheza igashira ubwo rubanza mu mwiherero kwirekugwa vy'agateganyo ry'abo basirikare risabwa kuri uyu wa kane sentare yashikirije icavuye mu mwiherero ivuga ko yasanze amategeko atayiha ububasha bwo gukurikiza ubwo rubanza bisigura ko abo basirikare babiri baca babandanya bafunzwe kiretse umushikirizamanza mukuru ariwe abarekuye ivyo ntivyakiriwe neza na gatoyi n'abashingwamanza babunganira niko kubaza sentare bati ububasha bubuze sentare kugira itegeko ribarekura ryubahirizwe ninde wundi yoba bufise basavye sentare isubiramwo ya ngozi kubasomera urubanza rwose uko rwaciwe kugira bamenye itegeko yisunze mu kuvuga ko atabubasha ifise bwo gukurikiza ingingo y'amajana abiri na gatatu y'igitabo mpanavyaha warahagarariye intahe yishyuye abashingwamanza ko bazi ingene imanza zisomwa batirengagije amategeko yababwiye ko atansiguro itangirwa muri sentare ko ibyo bifuza kumenya bazobisanga mu mpapuro z'urubanza babyisomeye sentare yabagije abashingwamanza ko hari intambamyi zotuma urubanza rudatera imbere kugira ruburanishwe mu idonido umushingwamanza yavuze ko intambamyi zihari kuko amategeko yahonyanzwe ko vyoba vyiza bahawe irindi sango kugira bige ko bashobora kungururiza iyo ngingo yo kugumiza abejejwe mu munyororo sentare yari yifuje ko urubanza rwotera imbere ku batarabwa n'iyo ngingo mirongo ibiri na babiri yamara abashingwamanza bavuze ko dosiye yamaze kuba imwe basiguye ko ataco vyoba bimaze kubandanya baburanira abandi ko nabo nyene bashobora kwezwa bakagumizwa mu munyororo nk'abo ba mbere vyabaye ngombwa ko sentare ibaza bene urubanza ubwabo muri mirongo ibiri na bane bari imbere y'intahe hari abashaka ko urubanza rutera imbere ariko benshi bashimangiye icyiyumviro cy'abashingwamanza babo sentare yabajije umushikirizamanza mukuru icyo avyiyumvira ko uwo nawe acasaba ko urubanza rwotera imbere yasiguye ko abashikirije ko urwo rubanza rwohabwa iyindi sango bakurikiye icyiyumviro c'umushingwamanza umwe gusa avuga nk'uwuzi ibizova mu rubanza sentare isubiramwo ya ngozi yaciye itanga isango ryo kuri uyu wa mbere uza kugira ihe abashingwamanza umwanya wo kwiga ku rwaciwe ku mwidegemvyo w'agateganyo basabira abo basirikare babiri urubanza rukaba rwabandanije ariko mu mwiherero ku mwana umwe ari mu bagirizwa icaha kimwe n'abo bandi bakuze ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
jean bosco ndarurinze urakoze nawe hanyuma rero pierre claver niyo nkuru uri arusha niwe ugiye kukunganira ku biganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi ku wa mbere arusha muri tanzania bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi muri tanzania barasaba abanyepolitiki bazajya muri ibi biganiro gushyira imbere inyungu z'igihugu amahoro akaboneka noneho nabo bagashobora gusubira iwabo pierre cravere zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'ijwi ry'amerika zifuza ko ibiganiro bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza bizovamwo urukiza rutuma bava mu buhungiro uwo mupfasoni ari mu ikambi ya nduta twebwe icyo twobasaba bashobora kusaba umutekano mu burundi kubera nuko turi mu ikambi tubashishikara kumva abantu bitwa bazira ubusa mu burundi amahoro n'umutekano nibyo twari dukeneye nyine kugira ngo dutahe mu gihugu iwacu ubuzima bwo mu ntambi buratorohije n'inkubu ubonye ni hatari ni hatari tugerageza kuduhigira amahoro tugataha mugabo rero bakaraba bagakemura icyatumye abantu bava mu gihugu yuko batosubirayo basanga kikiri twebwe twabishaka nyine kuza twubaka igihugu gitekanye kirimo amahoro tujya tukaryama ata ibintu tugatumva ngo aba babishe ngo bajya bafashwe mugenzi we ari mu ikambi ya nyarugusu ahamagarira umuhuza benjamin mukapa kutagira uwo yibagira gutumira mu begwa n'amatati bose abanyepolitike bose bajya begwa n'akahe kibazo cy'uburundi bose abashoboka bose kabisa bicara na leta y'uburundi bayaga ata n'umwe avuyemo ku buryo hataboneka wa wundi avuga ngo ivyo ngivyo vyabaye utwe nicyo vyemera oya mugabo hamwe vyokatagaruka za wumva ngo aba baje nkaba nabo nibaje wumva nkaho ibiganiro ngaho nta n'icyo nta rukiza runini tuba tuvyitezemo ico twabisaba ni uko abanyepolitike bose bahabwa ubutumire bakitaba kandi na leta y'ubujumbura nayo nyene abikwa n'ico kibazo bisaba kuba ko baboneka kugira ngo ikibazo gitererwe umunsi nawe nyene baboneke ivyo vyo nyene gusa hanini urumva abanyepolitiki batashe twe tugaca tuma mu makambi turindiriye iki bajya batashe kuko nibo ni nkuru nka tisho ryacu badusumbye kuri no kubona tubonye ati barataza natwe basize ritashe amahoro aboneke hanyuma amadetaye basi twende kubaka igihugu ntatandukanye cane n'uwo mugabo gusa wewe yongera ko ko abazokwitabira ivyo biganiro buganira no kwitunganywa ry'amatora kugira ngo ayo matora ntaje aratuma haduka impari zituma haba impunzi kuri we umwizero si mwinshi twebwe ikintu bajya tubasaba mu bisanzwe urabona basi ntibaganire ku buryo bitosubira kuba nko kujya nk'ubu ari amatora bimeze muri demire veni bizoba ari ibintu bimeze neza ku buryo atangorane n'imwe zizoba zihari urumva rero nicyo gituma tuzataha ibintu kinini ushobora kubyitega muri banki kuko yabatemetse reka dutumire bajya banaka baserukiye banaka kujya kuntu umenga hari nk'ikintu kinegezwa urabona ko baduhigera batumira abantu ngo sinarede nyine bayideme ko urutoke sinarede barayitumiye yemeraga ko aho hose kuba ari kugira ntihagire ikiva nk'uko uwo ari inzuzi udatumiwe ku rwego rwa sinarede gusa baba barimo bivanye n'ukuntu bagiye batumira ku nzego zitandukanye mugabo urumva kubera atavuga rijya dina ngo barijyomekorize amenga niwe asaba umuhuza ko hamwe bikunze ko n'abaserukira impunzi botumirwa kuko nabo bari mu bahuye n'ingaruka mbi zivuye ku ndyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu burya hariho n'abandi mu mpunzi mugo bari bakwihuta bakavuga ibyiyumviro byabo kuko ntibaserukiye ku mpande zose mu bishami ahubwo nibo usanga bafite n'ibyiyumviro kuko mu bisanzwe nkatwe si biki tuba turondera tukatubereka igishoboka gikwiye kujya imbere gusumba urumva bo bavuga ati barashobora no kwihengekera ugasanga ko baravuga ngo tugabanuke tugabanuke tugabanuke mugabo rwera ntituvuga ibyo twe duvuga amahoro muri rusange izo mpunzi zagize ico zishikiriza ni bamwe mu barenga ibihumbi amajana ane na cumi bahunze igihugu nk'uko vyerekanwa n'ibiharuro vy'ishirahamwe mpuzamakungu hcr ribitaho ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'indwi uku kwezi niho hazotangura ivyo biganiro bigira kane bizorangira ku itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umuhuza benjamin mukapa yatangaje mu butumire bwiwe ko abwirizwa gufatwa ingingo zizotuma indyane za politike zirangira nabo biri uko hari bamwe mu batavuga rumwe na leta hamwe n'amashami yigenga bagifise akangonongono ku vyerekeye ubutumire bwatanzwe mbere bamwe bakavuga ko batazovyitaba pierre claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
abarundi rero b'ingeri zose zitandukanye baragenda batanga umusanzu w'ibitekerezo byabo ku biganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi ku wa mbere arusha muri tanzania mu kanya twumvaga impunzi ziri muri tanzania muri iriya nkuru ya pierre claver niyo nkuru muri urwo rwego rw'ibitekerezo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mugenzi wacu frederic nkundikije yari yatumiye alice nzomukunda umukuru w'umugambwe adr imvuga kuri alice nzomukunda yigeze no kuba visi perezida wa repubulika y'u burundi frederic yamubajije ibintu byashyirwa imbere mu biganiro byarusha dore icyo kiganiro
kuvuga ngo dutange uruhara urutonde rw'ibyo abazoja mu biganiro boshika ko kugira ngo ibiganiro bihagarare cyangwa bihere nibaza ko bitokoroha cyane umugabo ikintu gihambara mu bintu byose y'abantu bagomba kugira ngo batore umuti w'ibibazo biba biri mu gihugu ni uko habanza kurabwa mbega ingorane iri mu gihugu muri kino kiringo n'iyihe rero ku bwanje ingorane iri mu gihugu ubunya hari ingorane y'ubukene ndabona ko mu burundi hariho ubukene abantu n'ukuri baragerageza baragerageza kuvana ingorane y'ubukene icyo ari cyo kintu nyamukuru mbona gihari ibindi ni ibintu bisanzwe nk'ibindi by'ubuzima bwa minsi yose ingorane zihari n'ingorane ziri n'ahandi hose mugabo ndabona yuko ikibazo cy'ubukene kiba cyaratewe n'uko habaye uguhagarika imfashanyo amakungu yahora atanga hanyuma bisahirizwa kandi n'ingorane zabaye z'uruzuba rwatse mu minsi yahera ibyo rero byarateye guhungabana gatoyi mu gihugu aho ubona yuko umurundi muhuye uno munsi umubajije ikimugoye ni ukuri kw'imana kugira yuko ingorane afite ari ubukene gusa ubwo bukene bwarinjiranye abarundi benshi eka n'abashobora kuba bari bifise mu minsi iheze ubwo bukene barabwumva muri iki gihe none ikintu mwosaba abanyapolitiki bazahurira yarusha n'ikihe kugira ngo izo ngorane zose zive mu nzira
ikintu boshira imbere nibaza yuko ari ukuraba nyine kugira ngo barabe ingorane bafise ni izihe zibatuma badataha kugira ngo bashobore kuganira kuko urabona hariho abavuga bati jewe ndifuza gutaha mugabo numva umuntu nta mutekano mfise mu gihugu abandi bakagira bati ibiganiro n'ibihere kugira ngo twumve yuko amahoro ari mu gihugu dushobore gufasha icyo gihugu cy'uburundi muri icyo gihe rero byo ni inzira y'uko umuntu yaba akunda amarundi akunda uburundi yoca agira ati nibyo ku bw'umutekano w'iwanje byo nibaza yuko kugira ngo nshobore kwemera yuko noja kuganirira mu burundi nkumva ko ntekaniwe nibangirira iki n'iki n'iki n'iki jewe ndafise murumuna wanje cyangwa ndafise mwene mama wacu musaza wacu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi jewe nibamumpa akaba ari wancungera ubuzima byo kumva ko ntekaniwe ndashobora gutaha kuganira mu burundi akavuga ikintu cumvikana gishoboka kugira ngo yumve ko mu mutima wiwe aremye mugabo mu gihe yumva naho adashaka gutaha kuko hari abatabyifuza gutaha nabyo nyine kuko hari umuntu ashobora kuba ari hanze kandi yari hanze amerewe neza niyoca ashaka gutera inzitizi ku bandi bifuza gutaha kugira ngo bishobore gukemura ibibazo bimwe bimwe byoba bihari ibyo bitewe ubwo bukene bwoba butewe n'amafaranga ava hanze mugabo ubundi bukene butewe n'uruzuba aho ona ibintu bizogenda birava mu nzira buhoro buhoro mu ntango twavuze ko ibiro by'umuhuza byatangaje ko ibyo biganiro bishobora kuba ari ibya nyuma ku bwanyu ibyo bivuze iki bivuga ko abarundi bazova bumvikanye cyangwa no ko ibiro by'umuhuza bitumva bishaka kubandanya guhagarikira ibyo biganiro byose birashoboka ibiro by'umuhuza birashobora kurambirwa ngira murabona yuko bamaze gutumira ibiganiro inshuro nyinshi mugabo muri ibyo biganiro inshuro nyinshi ukaguma usanga hama hariho ukudadika ukudadika bamwe agira ati naka kaza sinza naka kaza sinza ibyo rero bituma umuhuza agira ati we yaraza ati abarundi birabanezera yuko bokwicarana bagatora umuti w'ingorane zabo mugihe rero bamaze kugira inshuro zingahe mugabo nanone muri izo nshuro akabona yuko ata muntu n'umwe atanga umuti wo kugira ngo bihere ingorane zihari zihere cyangwa batabonesha baterekana ingorane n'ukuri yayindi ubona uti ni ukuri ingorane niyo irahagaze irahagaritse amaraso uburundi kugira ngo abantu bemere bayikorere ko ibyo urumva yuko umuhuza arashobora kugera ahantu akarambirwa mugabo nanone arashobora no kuvuga ati uri kuraramba ukavuga uti ni ukuri uyu muntu ari mu burundi uretse kandi ndakubwiza ukuri jewe nkurikije jewe mvuye mvuye hanze nari maze iminsi myinshi cyane ndi hanze icyo ni ukumenyesha ni uko uko uburundi buvugwa mu iradiyo ku maradiyo amwamwe ni uko uburundi buri mu gihugu uko tububona ni ukuri biratandukanye cyane ku buryo rero umuntu ari hanze yumvirije ibintu yumva ku maradiyo amwamwe birashobora kumuca intege bikamutera inkokora zo kugira ngo atahe mu burundi abantu rero bitwa ko bafashe uburundi bakaca barabira aho bakavuga bati nyamara mu burundi hari ingorane hari ingorane hari ikibazo mu gihe hakiri icyo kibazo ntidushobora gufasha abarundi ibyo rero ni bibi cyane kuko igihe hari umuntu ashobora gukamisha mwene ibyo bintu akavuga ati reka ko nshobora kuvuga abantu bakanyumviriza reka nkorere kuri icyo kugira ngo mbuze abantu gutaha mu burundi nibyaboneka ko abantu badataha mu burundi bica byumvikana ko hari ingorane z'amananiza maze abantu baca baremera abari mu burundi bati muze muganire mugabo abantu bakubwira bati tuganira ku kibazo ikihe ikibazo cy'umutekano nibaze tukijyane ikibazo cy'amasezerano nibaze tukijyane reka ibibazo byose nta kibazo kidashobora kuganirwako mugabo bemere twicare tukiganire tubiheze kuko nta na kimwe kidashobora gutora inyishu kuko hari n'ibibazo bivuga biraba leta bikubona leta
madamu alisa nzamukunda hari abarundi bavuga ko gushaka guke naho tuvuga ko gushaka guke hamwe no kudashyira imbere inyungu z'igihugu ari byo bishobora kuba byaranze ikiringo cyose eka byaratumye abarundi bamara ikiringo kirenga umwaka ntibashobore kumvikana ku kintu kimeze nk'amasezerano y'amahoro bupfundika kugira ngo abarundi na bwa bukene bwose mwavuga butorerwe inyishu
nibyo none nibyo nakubwiye nti abantu baba bakunda uburundi bari kwicara niba bakunda abarundi by'ukuri bari kwicara mugabo uko gushaka kuke nuko niko ndakubwira ni uko kudakunda abarundi ni ukwikunda ukwikunda kwa cane agira ati jewe ntarunsi inyungu zanje muri iki kintu bituma bihagarara byose ndabidadika bipfa aho rero ni kudakunda abarundi kuko umuntu akunda abarundi ugushaka kuranyaruka bakubwiye bati muze wicare tuganire ujya uza urirukanga kuko ugira uti icoma nyine tukabivugana bigahera hanyuma rero tugataha mu burundi tugafasha uburundi ku- tukubaka igihugu cacu hanyuma kikahabwa iteka mu makungu ni hano iminsi yose wumvise izina ry'uburundi bumva izina ry'uburundi ari intambara gusa muri iki gihe eh, mwitegure kuja yarusha ah, kizera mufise ko muri iki gihe hoho ah, hazoba akarusho tugereranije n'ukuntu vyagenze muri kahise iyindi mishikirano yabaye imbere Ah, kizera mufise kangana iki jewe nibaza yuko umwizero umwizero jewe mfise ni uko nk'abantu nabonye ngaha mu burundi imigambwe nabonye ngaha mu burundi bose baremera baremera yuko dutegereza kuganira uko kubyemera bose ni ni intambwe ya mbere twemeye twese ko dushobora kwicarana tukaganira abo bose batumiwe bakitaba bakaza tukaganira nta ki- na kimwe kidashoboka ko dutorera umuti nicyo gituma rero nibaza yuko ko batumiwe bose ubu hoho nibaza yuko eh, atacyitwazo na kimwe coba kikiriho kuko nk'amazina numvise mwasomye hari n'abandi benshi numvise mutarinze kuvuga bari ngaha anye bujumbura numvise imigambwe yose ndibaza imigambwe yose yanditse mu mategeko narumvise ko yose yatumiwe n'indi migambwe yose yaratumiwe nabo ba- bi- bari hanze naho baba bagira bati nta migambwe bafise nta migambwe bahagarariye mugabo barashobora kubatumira ku giti cyabo nabo nyine bakabatumira nabo nyine bakitaba nibaza yuko iyo ari intambwe niniya cane ishobora gutanga icyizere mu gihe hoba ugushaka kw'abo bantu nta kibazo na kimwe kidashobora gutorerwa umuti Eh, tubibutse araheza bose umwe wese agashikana ikimubabaje hanyuma abarundi bakaraba kuko turakuze tukaraba ico kibazo ico ari cyo cyose umwe wese ashikirije kimu- kimubakiye kimubangamiye hama tukagitorera inyishu hanyuma tuga- tugaheza uburundi tukabandanya tukabwubaka Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na jonas jonas mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe muri hehe jonas twete twete mu kayanza mu burundi izina ry'ikirundi ninde ni ngirimana ni ngirimana mwingira imana murashaka kuduha iciyumviro mufise canke ikibazo mufise ego ni ni ukuvuga twagomba gutuma abo oya ko abo tutumva ko ba- bamaze gufata ubutumire bagende baduserukire ba- ba- ariko ikintu cyane na mbere ariko ndavuga mbona nk'umuntu yorera ko abanyepolitiki b'abarundi bagerageza kwikuramo kumva ko ari babimari no ku- no ku- no kubona ko abarundi dukwiye kubika ibikoresho byabo abantu ibindi bihumbi mirongo byahumbi ubona ko biri biriko biraba ubugwati kugira ngo hashike ibihuta ubundi uri kwitegereza biriko biraba mu burundi umutekano wagarutse ariko rero abantu kuba bababwira ngo nimugumire oya kugira ngo mbaga tuzotahire rimwe ari uko leta y'uburundi yagomba ibyo ukeneye ni ukuvuga jewe nabwira nk'abadamu bari bazoserukira aba- abandi abandi badamu n'abarundi bose muri rusange bageze babwire bene bacu b'abanyepolitike barusha imitima turuhuke turarusha ubundi amagume ntayahari amagume dusigarane n'ay'ibihano badusabiye nuko leta yoroshe umutima abanyepolitike boroshe imitima nuko barundi twarushe kabisa turonke amahoro kuko ntahantu twaba ziko ziravuga ni ubukene baduteje ibihano ni uko nivyo turiko turaguma gutuma abazoka baduserukinga yarusha kuvuga nivyo nivyo muri rusange Eh, murakoze jonas madame alice nzamukunda ubutumwa bwa ah, jonas muvuga kwiki Eh, ndamutahura rwose jonas nkashikirije avuga ati umutekano waragarutse mu gihugu ni ukuri nabikubwiye na jewe uburundi buvugwa ku maradiyo amwe amwe sibwo burundi buri ngaha ni ukuri ibintu byarahindutse kandi ngira ngo n'amaraporo atari makeyi eh, yaragiye arabiserura yuko ibintu uko byari biri mu bihumbi bibiri cumi na gatanu biratandukanye cyane n'uko bimeze uno munsi urumva rero yuko hari ikintu cyahindutse muri icyo gihe n'abandi bukurusha umutima bakemera ko ibintu byahindutse iyo rero u- u- uko uko gushaka uko ku uko ku- kwi- kwitaho abandi nico kibuze kuko umuntu wese umugani wabo agira ati jewe batampaye ibi, ntashoboye kugondoza leta ngo inshiremo impereze ibi sinemera ntaguma mvugira ahantu ibara riraguye mu burundi biracika mu burundi kugira ngo n'umuntu yari asukije umutima wo gutaha ahagarike urumva rero nk'ibyo si byiza na gatoya kuba kuba ari ukwikunda kwa cane kuko n'ukuri umurundi wese wobaza uno munsi umutelefone uti mbega mu burundi n'ingi nta kindi na kimwe akubarira ukaza kumva umuntu akubwira ibindi bintu akubwira ati atari ubukene nta kindi ni ukuri uyu rero ni alice nzomukunda ni umukuru w'umugambwe adr imvuga kuri alice nzomukunda yigeze no kuba visi perezida wa repubulika y'u burundi yaganiraga rero na frederic nkundikije n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga muzakomeza no gukurikira ejo ku maradiyo yanyu saa kumi n'ebyiri maze rero ndabashimiye cyane murakarama andi makuru ni saa moya n'igice kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika